murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aho mu rwanda nyine abantu bari bamaze iminsi mu kato ka virusi ya korona batangiye gutaha
abantu basezerewe uyu munsi ntabwo barwaye ntabwo barwaye indwara ya korona virusi nicyo nshaka kuvuga twarabakurikiranye dr placide nshizirungu ayobora ibitaro bya gihundwe bishinzwe gukurikirana abari mu kato mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda naho abatuye inkambi y'impunzi ya nduta muri tanzania bafite ikibazo cy'ibikoresho byo kwirinda virusi ya korona ni mu kanya iwanyu mu ntara iki kiganiro kandi jye n'abo tugifatanije twakibateguriye kandi turakibagezaho turi imuhira mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona mbere y'iwanyu mu ntara nyirizina duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi abantu bamaze guhitanwa na virusi ya korona ku isi bararenga ibihumbi ijana na cumi na bine ni imibare cyangwa se ibitigiri mu kirundi bya kaminuza johns hopkins ya hano muri leta zunze ubumwe za amerika niyo ya mbere yizewe cyane mu gukurikirana bene iyi mibare y'iki cyorezo cya virusi ya korona ivuga ko abamaze kwandura iyi virusi kugera ubu ku isi yose ba, barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana umunani na mirongo itanu ariko imibare nyine nk'uko mubizi igenda ihindagurika buri saha mugenzi wacu aloyizi bigirimana arakomeza ku makuru yo hirya no hino ku isi urakoze tomasi ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms rishikiriza ko ryiyemeje kubandanya urugamba rwo kurwanya umugera wa ebola mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo inyuma y'aho habonekeye uwundi muntu yayanduye haheze iminsi abategetsi bari bizigiye ko icyo kiza cyarangiye umuyobozi wa oms tedrose adenome gebreyehusi ashikiriza ko ayo makuru atari meza ariko kandi ko atari yitezwe oms itangaza ko abantu ibihumbi bitatu amajana ane na mirongo itanu na bitandatu ari bo banduye umugera wa ebola harimwo bibiri n'amajana abiri na mirongo irindwi na batandatu wahitanye kuva waduka muri ico gihugu ku itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani igihugu cya sudani cyaratangaje kuri uwimana ko cyahagaritse imiduga itwara abantu hagati y'ibisagara mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa korona abamaze kwandura uwo mugera muri sudani ni cumi n'icyenda gusa na babiri wahitanye ariko abategetsi ntibifuza ko abanduzanya baba benshi na nyaburya igisata cy'amagara y'abantu cyasinzikaye kandi n'ubutunzi atako bwifashe ibiro by'umushikiranganji wa mbere byashikirije ko iyo ngingo ibuza urujya n'uruza rw'imiduga y'abikorera utwabo hagati y'ibisagara n'amareta agize ico gihugu yagiye mu ngiro kuva igitangazwa ubushinwa buriyemeza kwisubirako ku mabi akorerwa abanyafurika mu gisagara ca guanzu mu bumanuko bw'ico gihugu inyuma y'aho amakungu aviriye hasi yiyamiriza ivangura n'amacakubiri bikorerwa abanyafurika muri icyo gihugu muri iki gihe cy'ikiza cya korona abanyafurika bakibamwo bashyirwa mu bibanza bya bonyine ku nguvu kandi bapimwa kivunga umugera wa korona atabushake bwabo ni mu gihe ubushinwa bwafashe ingingo yo kurwana n'abinjiza umugera bavuye ahandi ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ku munsi wa gatandatu ryashikirije amakenga ku bikorerwa abanyafurika muri ico gihugu leta z'ubumwe za amerika nayo yashikirije ko hari urwanko ku banyamahanga b'abanyafurika bikorwa n'abategetsi b'ubushinwa hano muri leta z'ubumwe za amerika umuhinga akaba anarongoye ikigo kijejwe ingwara zandukira muri amerika anthony fauci yaragabishije kuri w'imana ko mu gihe amerika yo kugurura imirimo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu nk'uko perezida donald trump abyifuza ikwirakwira ry'umugera wa korona yokongera gutangura busha perezida donald trump yashikirije ko yifuza ko ubuzima bwosubira gutangura gihe gushika kuri uyu w'imana amerika yari ifise abarenga ibihumbi mirongo ibiri bishwe na covid cumi n'icyenda aho bwishyira icyo gihugu ku murongo wa mbere mu bantu benshi bafuye ugereranije n'ibindi bihugu perezida trump ubwa mbere yari yifuje ko igihugu cyosubira mu buzima busanzwe kuri w'imana kugira abakristo bahimbarize pasika mu masengero ariko yaciye yisubira ko abahinga mu by'amagara y'abantu bamugabishirije ku ngaruka byari gushobora gutera abatalibani barabohoye umugwi wa mbere w'imbohe mirongo ibiri muri afghanistani intango yo guhanahana imbohe na leta ya afghanistani imbere y'uko ibiganiro by'amahoro hagati y'izo mpande zibiri ziri mu ntambara bitangura ibi bibaye inyuma y'aho leta irekuriye abatalibani amajana atatu mu minsi mikeze barimwo ijana barekuwe ku munsi w'imana ihanahana ry'abanyororo ni kimwe mu biri mu masezerano yo kuwa mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa kabiri leta ya amerika yasinye n'abatalibani i katari aya masezerano asaba abategetsi ba afghanistani kurekura imbohe z'abatalibani barenga ibihumbi bitanu mu gihe abatalibani nabo basabwa kubohora imbohe igihumbi zigizwe cyane cyane n'abajejwe umutekano ba afghanistani mbere y'uko ibiganiro nyakuri mu gihugu hagati hagati ya bose rimwe bishobora gutangura perezida wa israeli yarahakanye ibyasabwe ko ibiganiro hagati y'imigambwe ibiri ikomeye muri icyo gihugu birwanira ubutegetsi byokongerwa ikindi kiringo iyi ngingo y'ejo ku imana isa n'ihaye ingufu umushikiranganji wa mbere benjamin netanyahu kandi ishobora gushyira igihugu mu matora agira kane yikurikiranya mu mwaka umwe umukeba wa netanyahu muri politike ariwe beni gantz yasabye ko ibiganiro byo kurondera leta y'ubumwe byokongerwa amahirwe n'ikindi kiringo yahawe gushika kuri uyu wa mbere saa sita y'ijoro kuzoba yumvikanye n'umushikiranganji wa mbere aruyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook voa radiyo yacu voa radiyo yacu mu ijambo rimwe iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu mu rwanda uyu munsi barasoza icyumweru cy'icyunamo cyo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatandatu jenoside yakorewe abatutsi muri iki cyumweru urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib ruratangaza ko rwataye muri yombi abantu mirongo itatu n'umunani bakekwaho icyaha cya jenoside asumita kaboyi yaduteguriye inkuru umuvugizi w'ubugenzacyaha mu rwanda ribu yasobanurira ijwi rya amerika ko muri iki cyumweru cyahariwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi yakiriye ibirego mirongo itanu na bitanu by'abakurikiranyweho ingengabitekerezo ya jenoside bimwe mu byaha abantu bakurikiranyweho hari ibifitanye isano n'ingengabitekerezo abakoresha amagambo akomeretsa abarokotse jenoside kubatera ubwoba kurimbura imyaka yabo ndetse no gutema amatungo y'abarokotse umuvugizi wa ribu muhoza marie michel yabwira ijwi rya amerika ko abantu mirongo itatu na batandatu bamaze gufungirwa icyo cyaha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwakiriye ibirego mirongo itanu na bitanu ni ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha biyishamikiyeho ariko ntabwo twavuga ko iyo mibare ari iya burundu iya burundu tuzayivuga iperereza rirangiye kugira ngo ubone inyito y'icyaha ni uko uba wegeranyije ibintu byose byakozwe ibikorwa byose byakozwe noneho bikaguha inyito harimo abafashwe harimo n'abatarafatwa umuryango wita ku barokotse jenoside ibuka utangaza ko muri ibi bihe kwibuka byabaye abantu badasohoka mu ngo zabo kubera icyorezo cya kovidi cumi n'icyenda ibuka isobanura ko ibyaha byo guterana amagambo akomeretsanya byagabanutse ariko ibyo kwangiza imyaka y'abacitse ku icumu biriyongera ibuka igasaba ko aba bantu bazahamwa n'ibyo byaha bahanwa by'intangarugero uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka bwana nafutari aho ishakiye gishobora kuba cyaragabanutse wahuza no kuba twaributse turi mu ngo ni ibijyanye n'amagambo n'amagambo atoneka abarokotse jenoside kuko wenda abantu batagize ibintu byinshi bahuriramo wabona muri iki gihe abantu bahanganye n'icyorezo abantu barimo bibuka ababo muri ubu buryo ukabona umuntu ahagurukiye kujya eh, ashishikajwe eh, ahagurukijwe no kujya kwangiza imyaka y'umuturanyi mu by'ukuri wumva icyaha kiremereye kuruta uko cyari gisanzwe Eh, birumvikana no guhana no guhana eh, by'intangarugero hakurikijwe amategeko uwo ari we wese uzajya agenda agaragaraho ingengabitekerezo minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnson businge asobanura ko abazahamwa n'ibi byaha bazahanwa mu buryo bukomeye agasaba abanyarwanda kwirinda ibyaha cyane cyane muri iki gihe inzego z'ubutabera zidakora uko bikwiriye kubera kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda Eh, hari benshi bamaze kugenda begerezwa eh, ba- batabwa muri yombi n'inzego z'ubugenzacyaha n'inzego za polisi baraza kugezwa mu nkiko ndasaba ko ibyo bintu bihagarara Eh, ayo magambo ibyo bikorwa byo kwararika imyaka y'abandi kubera eh, imitekerereze irondabwoko ivangura ibyo bitekerezo yose ingengabitekerezo ya jenoside biraf- birabujwe n'amategeko birahanirwa ntituraruha tuzabihana ubu turi mu gihe cyaguma mu rugo hari ibintu byinshi cyane bi- bi- bikorwa ariko bikorwa buhoro cyane umuntu rero ufite ubwenge muri iki gihe ntiyagombye gukora ikintu kirenga ku mategeko kuko n'inkiko zirakora gake cyane niba hari umutangabuhamya ushaka ari mu rugo uzamubona ubu- kuguma mu rugo birangiye ariko niba bagufashe wowe uraza kuba uri hariya utegereje twari tujya mu rukiko tuzavuga ngo uyu muntu yafashwe mu gihe cyaguma mu rugo kandi igihe cyaguma mu rugo cya- byari ibihe bi- bi- bi- bidasanzwe tutashoboraga gu- gu- gu- gukora imirimo nanone tugasaba umucamanza ngo utwemerere umwakire kubera ko twari turi mu bihe bikomeye tutashoboraga kuza hano nawe mucamanza byajyaga kukwanduza n'abandi bose twajyaga kubashyira mu kaga mu bihe bisanzwe umunsi wo gusoza icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi waberaga ku rwibutso rwa jenoside ruri ruri ku irebero ahashyingwa abanyapolitike bari bari mu mitwe ya politiki inyuranye mu rwanda bikavuga ko bishwe kubera ko batahuzaga ibitekerezo n'umuyo- n'ubuyobozi bwari iki gikorwa nacyo kiri mu byakuweho na komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg muri ibi bihe u rwanda ruri mu bikorwa byo guhangana na virusi ya korona asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumuta kabuye urakoze noneho tujye mu nkambi ya nduta muri tanzania abarundi b'impunzi bayituyemo bafite ikibazo cy'ibikoresho byo kwirinda virusi ya korona umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovin avuye kubasura yatuzaniye iki kiganiro yagiranye na bamwe muri bo ku kintu cyerekeranye n'iyo ndwara ya korona iraduteye ubwoba cyane twebwe abantu b'impunzi kubera hano mu buhungiro bisaba ko umuntu agenda kuganira na mugenzi we umwanya uwo ari wo wose none hano nta bintu by'ibikoresho dufise byerekeye nk'utudumu utudobo agasabune gutyo na tujya tuntu two kuza twikingiriza nko ku, ku munwa hajya ubonye nka mugenzi wawe agushikiye avuye nk'ahandi hantu muri ko muganira birashika ajya amate iyo muri ko muraganira ashobora kuvuga amate agataruka akagutarukirako burya navyo bijya mu bintu byanduza navyo vyokwanduza umuntu kuva jewe ngera ngaha nta kintu na kimwe ndabona ngaha aya kitanshobokera na kimwe ahubwo gusa ikintu tubona kiko gishaka nko kutubangamira ndabona yuko umenga mu muraba ukungene mu- mudukingira vuba na vuba ico kiza kitarashikamo hano mu mu nkambi ya nduta turabe ko tworonka agahengwe nka twebwe turi impunzi bamwe bamwe niba ntaho nikora hari abishobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe bura- burangirikanye yewe ntiturasaba ko yoduha ibikoresho byo kwikingira iyo ndwara ya korona virusi ikaduha ibikoresho byo kwikingira ku munwa no mu ntoke ikaduha na- n'ubudumu tugashyira ku mabarabara no mu mihana n'amasabune nk'indobo kugira tuyikingire agerageza kutwigisha ingene twoyikingira mu ibyo bikoresho tutabifise ntitwoshobora kuronka ingene tuyikingira urabona hano amahera turonka ngo tubigure tutabifise rero ntibyoshoboka ingene twoyikingira ariko ugasaba ako kadobo niyo sabune kama biri hafi aho kumuhana hamwe umuntu agushikiye ahita akaraba moja kwa moja mbo nka twebwe rero dufise abana uraza umwana ntaho mukinga aja kwihaji avuye ku ihaji wewe ibintu byo gukaraba wumva bisaba wamuri hafi na hafi kugira agiye ku ihaji akarabe kandi nawe wamujanye mutawaza ukarabe iyo sabune kweri turabona ikenewe n'utwo dukoresha naho hatoba naho hatoba ibyo no mu buvuzi busanzwe bufasha impunzi ngaha nta kintu na kimwe badufasha n'umuntu niba bagwaye malariya ntibamufasha na cyane cyane tugasaba yuko boduha nk'udukoresho two kwikingira nka cyane cyane nka kujya kuntu batubwira ngo dukarabe isabune rero bakadufashisha ijya sabune ya omo bakaduha tujya dukoresho dusanzwe bakoresha mu bantu bikingira intuze ya iyo korona nka cyane cyane nk'aho dukunda kugenda turakunda kugenda mu masoko turakunda kugenda mu masoko turakunda kugenda ahantu h'ikoraniro dukunda gupokerera indya iyo turi ko turareba rero ubufasha bwo kuntu twakwirinda korona tubona ata kintu na gito cyodufasha ahubwo twasaba amashyirahamwe asanzwe afasha impunzi ko yohagararira ikibazo cye kijyanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya korona bakaduha ibikoresho byodufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi kuko batayizanye hafi turabona yuko gishyitse mu mpunzi hoho ko bukurigita birakwiye yuko bakugana imipaka na cyane cyane ko muri Kongo twumva yuko yamaze gushikaho bashobora kuba abakongomani bakaza hanyuma tukajya tubona icyo kiza kiradushikiye twageze kubona kuri indwara imwe ya Ebola baraje baratwigisha baratwereka ingene twokwirinda mu gihe yoramuka iteye ngaha mu mpunzi baratwereka n'ingene twogabura imfungurwa none n'ubundi turabasaba yuko boza bakabitwigisha hakiri kare amaguru mashya ntibatebe kugira ngo turabe ingene twokwifata imaze gushira aba rero bari abaturage b'impunzi z'abarundi mu nkambi ya nduta muri tanzania baganiraga n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovini tuve muri tanzania tugaruke mu rwanda aho abantu barenga mirongo irindwi bari bamaze igihe mu kato ka virusi ya korona mu karere ka rusizi intara y'uburengerazuba bw'u rwanda basubiye iwabo bamwe muri bo ni abanyamahanga umunyamakuru w'ijwi rya amerika temistokle mutijima yaduteguriye inkuru irambuye
kuri imwe mu masite yo mu mujyi wa kamembe yagenewe gukoreshwa nk'ahantu h'akato ku bavuye mu bihugu bivugwamo icyorezo cya covid cumi n'icyenda abo ni bamwe mu basoje iminsi cumi n'ine iteganywa n'amabwiriza ya leta ku birebana no gukumira ikwirakwira ry'icyo cyorezo ku barenga mirongo irindwi batashye mu miryango bavuye aha mu karere ka Rusizi umubare munini ni abanyarwanda baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu birimo n'umurwa mukuru Kigali ariko harimo n'abanyamahanga bisanze bashyizwe mu kato hano mu Rwanda abo baragaragaza akanyamuneza nubwo iminsi ya mbere y'aka kato itaboroheye kuyakira bitewe ahanini no kuba kure y'imiryango nahise numva mpangayitse kubera kuba kure y'abana umuryango n'inshuti akazi nako gahagaze ariko ubu ndishimye kuko ntashye nzi ko ndi muzima nta kibazo mfite navaga muri tanzania nyuze i kigali ngira ngo ntayo muri kongo ibibazo bivuka ndi ku mupaka ntarambuka baradufashe badushyira mu katahi kamembe byarampangayikishije cyane ariko nza kubona uburyo nkavugana n'abo mu muryango bakanyihanganisha bambwira bati ihangane naho ikibazo nicyo kimwe imana izagufasha ugaruke none igihe kirageze ndatashye iki cyiciro cya mbere cy'abasezerewe mu kato kigizwe ahanini n'ab'iyi gahunda yatangiriyeho nyuma yo gushyirwa ahagaragara n'ibiro bya minisitiri w'intebe mu kwezi gushize kwa gatatu kuri aba batashye mu miryango baravuga ko biteguye gukomeza kubahiriza amabwiriza arebana no gukumira ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda kuba mpageze ni byiza abana n'umudamu barishima ariko n'ubundi nzakomeza nkurikize amategeko yo kwirinda iki cyorezo cya korona virusi natwe nitugera hariya baduhaye icyemezo ndetse banatubwira ati ni byiza ko mwana wagira mu buyobozi mukabwira aho mwari muri mukanashishikaza n'abandi ko uwaba afite icyo kibazo yiyumvamo yuko yaba yari mu ngendo akaba arabonanye n'abandi bantu badasanzwe yagenda akagera ku buyobozi akababwira ati icyakora ngewe ndumva nabonanye n'abantu benshi byabiza munshyize hamwe n'abandi bajya mu kato kugira ngo banze bampime kuko natwe dutashye baradupimye tufite ibyemezo yuko turi bazima ku ruhande rw'inzego z'ubuvuzi zakurikiranaga aba batashye mu miryango zirasaba abo basanze ndetse n'abaturanyi kutabishisha dr nshizirungu placide ni umuyobozi w'ibitaro bya gihundwe bifite mu nshingano gukurikirana abashyizwe mu kato mu karere ka rusizi abantu basezerewe uyu munsi ntabwo barwaye ntabwo barwaye indwara ya korona virusi nicyo nshaka kuvuga twarabakurikiranye iminsi cumi n'ine ariyo minsi myinshi ishoboka kuba umuntu urwaye yagaragaje ibimenyetso nta bimenyetso by'iyi ndwara bigeze bagaragaza twarabapimye ibisubizo byabo byerekana yuko batarwaye ntabwo rero bakwiye kubishisha rwose babakire neza nk'uko bisanzwe bafatanye twese hamwe dufatanye izo ngamba igihugu cyacu cyashyizeho zo kuturinda zo kwirinda bagumye rwose batuje inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi ziravuga ko uyu ari wo mubare munini w'abasezerewe mu kata ingunga imwe n'abagera kuri mirongo irindwi na batatu barimo abanyamahanga cumi n'umwe baturuka muri repubulika ya demokarasi ya kongo ku birebana n'abasigaye mu masite atatu yagenewe kwakira bene abo zikavuga ko ubu babarirwa muri makumyabiri ariko uyu mubare uhindagurika bitewe n'uko hari abava mu bihugu bituranye umunsi ku wundi temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mu burundi kandi umwaka urashize bamwe mu bakozi b'amatonorero y'ikawa mu ntara ya kibitoki badahembwa inkuru ya radiyo ijwi ry'amerika yifashishije n'abakunzi bayo mu burundi tuyigezwaho na desire hatungimana uri mu rwanda abakozi banikira ikawa hamwe n'abayirarira baridoga ko bataronswa agahembo kabo bamwe mu bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko bamaze umwaka abandi nabo urarenga aba ni bamwe muri bo bo muri komine mugina bavuga ko babahendahenda mu kubemerera kubadugiriza agashahara ariko ntibagashikire ni ukuvuga abaremye n'ubwo babongera abakozi ntacyo baronka bivanye n'uko ayo mafaranga n'ubwo bayavuga ati icyatanu ku munsi ngo bayakorere urumva ko kugira bayabahereza bayakoreshe nk'uko baba barayakoreye bobo ntibabyifuza kuba boyatanga niyo mpamvu cyo mbona umenga abakozi barasuguguritse cyane rwose urumva bisa nk'uko umenga nta gaciro bafite kwirirwa uronga ikawa ukakura ikidengari ushirigura kizungurukana ukizana ngaho ugasanga uciye ku munsi nk'ibidenga bishika nka mirongo itanu mugabo gusa ukazohiga amafaranga ukayahiga ukayabura ibyo bintu je mbona umenga na mwebwe muri ko murabiraba kweri mwebwe by'ukuri umukozi nawe nyine akaronka agateka kuko akavuga ati nawe reka tukwite tuguhe akarusho mugabo rero nta karusho gaca baduherana kandi twabahaye inguvu twebwe gute dukoresha inguvu kandi muduhembe ukazo muzorimbira kuba muduhenda ngo muzoduhema muzoduhema birateye ingorane zuguruzuguru yahitiye ku mwaka uheze hagati ya leta n'amashyirahamwe akora mu gisata c'ikawa ku bijanye n'itunganywa ry'ico gisata iri mu vyunyuye ibintu kuva aho leta ishiriye mu minwe yayo amashyirahamwe yose yo mu gihugu yakorera mu gisata c'ikawa mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka abakozi bavuga ko basa n'abasigaye mu kangaratete abantu badukoresheje mu mwaka uheze ngo barahombye bamaze guhomba rero iyi ni leta yaje icyo gihe twari dufite ibikoresho bari baratuhaye tuba turarariye abadamu hagera umwanya rero baraza kubitora turavuga ati none twebwe ibi bikoresho ko bari bavuze ko bazoza kubitora ari uko baduhembye bigiye gute hacaza rero waserukiye leta ariyemeza aravuga ati jewe amafaranga nimutangire kampanyi ntabwo muzogera kampanyi igihe muzohemba umuhembo wa mbere amafaranga yanyu atabonetse n'ubu rero amafaranga ntiturigera turonka ari n'uwo mugabo ntarigera aza ngo asubire kutubwira ati ibyo byose nimurindire mba turahanye ni nk'abantu menga twakoreye ubu kandi icyo gihe rero twaramajimbaza ati none mweko muvuga ko iri shyirahamwe ryadukoresheje ryahombye kandi mukaba muvuga ko namwe mwari mufisemwo ibice bikenya muri iryo shyirahamwe none ibyo bice mwe mwatanze biri hehe ibice ngo twabihaye ngo abo bene kudukoresha twarondeye umuyobozi w'ikigo cya leta gitunganya ibijyanye n'igiterwa cy'ikawa odeka turamukena ariko umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deo Gide Rurema atanguza isizeni y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri rishirigi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu ntango z'uyu mwaka yari yavuze ko ingorane z'abo bakozi zigiye gutorerwa inyishu mugabo ko ari leta y'umubyeyi izo gumikurikirana ikibazo cabo tuzoca tugira twebwe amasezerano agenga abo bakozi dufasha ubu tuzobahemba ku kwezi ku kwezi kubona ibyo bitarashyirwa mu ngiro bituma abakozi baja mu ngorane zijanye no kubaho bamwe bavuga ko bahunze aho bahora baba kubera ingurane bafata badashobora kuzishyura bamwe ni kuvuga hari abantu ajejwe ko ntugira inzara muri koranikira iryo kawa akaguha cumi ukazomungura igihumbi yaguha bitanu kubona abagwaye kubaho benshi baromotse bagiye batanga amahera yabo baromotse kubera abo bantu bacu babaririra numva nawe ntiwokwishyura ideni nawe uzi ko waheranywe nta gitoki ugenda kudandaza uzi ko waheranywe womara ishuri ideni ufatira ko reka turindirire hamwe abantu benshi bagiye batanga ayo mafaranga baromotse abakoresha baba bakozi nabo nyene bavuga ko batorohewe umukuru w'ihinguriro ry'ikawa muri komine mugina jean bosco habyarimana abasaba ko bobandanya barindiriye kwishyurizwa na leta nk'uko yabibemereye nka twebwe turakwije hafi umwaka tudahemba rero abo bakozi kugira batangure gukora baragiranibwa n'abarongoye odeka diregiteri generale yarashyitse ngaho nawe arabasiguriye ati nimutangure mukora akazi hanyuma icyo kibazo tugiye kuciga muri leta na none aha bakora bafise icyizere y'uko ayo mahera ya sojesitare odeka arizo bishuriza abakozi bagiheraniwe agahembo kabo n'abakozi bo mu mashyirahamwe mirongo irindwi n'atandatu akorera mu gisata cy'ikawa mu gihugu cyose ba nyeneyo bakaba baherutse kuyakwa kuwa mirongo itatu z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka kugira akurikiranwe na leta desire hatunga imana urakoze mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro iwanyu mu ntara uyu munsi ni itariki ya cumi na gatatu y'ukwezi kwa kane murabizi ni kuwa mbere ariko mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'umunani hari kuwa gatandatu mugenzi wacu venuste nshimiyimana aratubwira kimwe mu byabaye uwo munsi ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani nibwo tanzania yabaye igihugu cya mbere cyemeye ubwigenge bw'intara ya biafra yo muri nigeria ubwo bwigenge biafra yari yabutangaje ku itariki igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'irindwi perezida mwalimu julius nyerere yashyigikiye icyo gikorwa dore ibyo yashingiyeho impamvu ni nyinshi hari umutekano muke waterwaga n'uko amajyaruguru ya paka ya nigeria yigenga yari ishingiye ku mugambi wabagashaka buhake wo gukomeza ubukoroni cyane cyane igihugu cy'ubwongereza izindi mpamvu zatumye tanzania yemera ubwigenge bwa biafra ni uko nigeria itari yashyizeho leta yari yumvikwa nko mu mishyikirano yabaye imbere y'ubwigenge tanzania kandi ikavuga ko biafra yashinzwe kubera itotezwa ry'abakomoka mu bwoko bw'aba ibo bavugaga ku kwifatanya na nigeria bisobanura ko bazibasirwa bagashira ngizo impamvu zatumye tanzania yemera ubwigenge bwa biafura kuri iyi tariki dore hashize imyaka mirongo itanu n'ibiri jenoside nshimiyimana urakoze inshuti zacu muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro iwanyu mu ntara nagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi mwari kumwe na thomas kamirindi mugire umunsi mwiza mwirinda virusi ya korona murakarama radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu